mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe nanone ni thomas kamirindi ubasuhuza ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri senegal abayoboke b'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi usumani sonko bari mu myivumbagatanya abahanga byabashobeye iyo byerekana ikintu giteye ubwoba kubera senegali cyaba kizi gukora igihugu cyifashe neza mu ntera y'uburengero kuri sitade ibindi bihugu byo muri afurika y'uburengero byinshi biri mu ngwano birimo abaterorisite imigwi y'iterabwoba ariko muri senegali ibyo bintu nta bihari porofeseri jean marie ntahimpera yigisha itangazamakuru muri kaminuza yitwa université catholique de l'afrique de l'ouest i bamako muri mali umuryango mpuzamahanga utabara imbabare seyisera wijihije imyaka mirongo itandatu umaze ukorera mu rwanda tanzania yatangaje ko nta virusi ya marburg ikirangwa mu gihugu naho leta zunze ubumwe za amerika yongeye gufungura ambasade yayo muri seyisheli nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi yari imaze ifunze ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'aka kazi ke umunyamabanga mukuru wa otan umuryango wo gutabarana w'ibihugu byo mu majyaruguru y'inyanja ya atlantika jens stoltenberg azagenderera igihugu cya turukiya muri iyi minsi azaba agiye mu birori byo kwimika perezida recep tayyip erdogan uheruka kongera gutorerwa kuyobora igihugu fideli niyongabo aratubwira iyi nkuru urwo rugendo rubaye mu gihe erdogan ariko araremerwa kugira ahebe kurwanya umugambi wo kwinjiza ubusweda mu ishyirahamwe otan stoltenberg yabitangaje ejo kuwa kane mu nama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba otan iriko ibera mu gihugu ca norvege ni nyuma y'uko avuganye ku itelefone na perezida erdogan mu ntango z'indwi itangazo rya otan ryavuze ko stoltenberg azokwitaba ibirori vyo kurahira kwa recep tayyip erdogan aheruka gusubira gutorwa mu mabanga ya perezida azobandanya urwo rugendo gushika ku munsi w'imana kandi azogirana ibiganiro na perezida erdogan n'abandi bategetsi bakomeye ba turikiya turikiya igihugu kiri muri otan cari kweze ku bijanye no kwemerera ubusweda muri iryo shirahamwe ico gihugu na hongiriya nivyo bihugu bibiri vyonyene vyo muri otan bitaremeza ukwinjira k'ubusweda muri iryo shirahamwe
radiyo ijwi ry'amerika tujye muri tanzania tanzania yatangaje ko nta virusi ya marburg ikirangwa mu gihugu ibindi kuri iyi nkuru na diane nini nazwe haheze amezi abiri arenga tanzania itangaje ko yatewe n'umugera wa marburg abemeje ko banduye uwo mugera ni icenda abo wahitanye muri ico gihugu bakaba batandatu umuntu wa nyuma yapimwe uwo mugera ntibawumutore ko muri tanzaniya yawupimwe igenekerezo rya cumi n'icenda ukwezi kwa kane uno mwaka ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo rivuga ko bisaba iminsi mirongo ine n'ibiri gusa nyuma y'igipimo ca nyuma kugira ngo ikiza cemezwe ko caheze iryo shami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi rikavuga ko ari ubwa mbere umugera wa Abu wari uteye muri Tanzania. OMS ibandanya isigura ko mu vyatumye uhera harimo ingingo zitandukanye Tanzania yagiye irafata kugira ngo ntukwiragire mu tundi turere. Akarere ka Kagera ko muri Tanzania niko abanduye uwo mugera bose bibonekejemwo. Ico kiza kigitera muri Tanzania cateye kandi no muri Guinea Equatorial. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bukavuga ko abo bumaze kumenya ko bahitanywe n'uyo mugera ari cumi na babiri. umugera wa marburg urashusha cane n'uwa ebola ku nshuro ya mbere wibonekeje mu budagi mu gisagara citwa marburg ari naco witiriwe nta rucancu canke umuti ugira gusa ishami rya onu ryita ko amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo rivuga ko hari imiti yo kuvura iriko irageragezwa hambavu ya tanzania na guinee equatorial ibindi bihugu vyo muri afurika uwo mugera umaze kwibonekezamo ni uganda aho waheze mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi afurika y'epfo angola hamwe na kenya mu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje rero amakuru twabateguriye leta zunze ubumwe za amerika yongeye gufungura ambasade yayo mu birwa bya seyishel iyi ambasade yari imaze imyaka makumyabiri n'irindwi ifunze fideli niyongabo aragarutse ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika bwatangaje iyo ngingo mu ijoro ryo ku munsi wa kane kugurura iyo ambasade biri mu migambi ya amerika yo guhangana n'igihugu c'ubushinwa muri ayo mazinga amerika yaratanguye kubaka ambasade yayo mu mazinga ya maldive ikaba yatangaje imigambi yo kugurura ambasade mu karere ka pacifique harimwo mu mazinga ya solomon islands tonga na kiribati ambasade ya amerika ku mugwa mukuru wa seychel victoria yugawe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu mu mugambi wo kuziganya amafaranga inyuma y'uko imishamirano hagati ya amerika n'icyahoze ari ubumwe bw'abasoviyeti irangiye inyungu za amerika muri seychelles igizwe n'amazinga ijana na cumi n'atanu hafi y'ibirometero igihumbi n'amajana atanu mu buseruko bw'umugabane wa afurika zihagarikiwe n'abaserukira amerika mu mazinga ya maurice umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken yatangaje ko igihe kigeze co gusubira kugurura ambasade muri seychelles mu ntumbero yo gukorera hamwe mu guhangana n'ibibazo izo mpande zisangiye hamwe no gukura inyungu mu bifitiye akamaro izo mpande zombi
barakoze bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi mbibutse ko ari kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri youtube na facebook kuri voa radiyo yacu no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda umuryango mpuzamahanga utabara imbabare csr wijihije uyu munsi imyaka mirongo itandatu umaze ukorera mu rwanda urishimira ko utatereranye abanyarwanda mu gihe cy'intambara no mu gihe cya jenoside mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ni inkuru ya sumuta kaboyi uri i kigali umuryango mpuzamahanga utabara imbabare csr utangaza ko kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu aribwo batangiye gushakisha ibyangombwa byo gukorera mu rwanda uyu muryango usobanura ko utahise uhabwa ibyangombwa ariko watangiye ibikorwa bike mu rwanda birimo byo kwita ku bari bafungiye muri gereza zo mu rwanda bigirwamo uruhare n'abakozi bavaga i geneve mu busuwisi seyiseri itangaza ko ibyangombwa byo gukorera mu rwanda byabonetse nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi ibisaba mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda seyiseri yatangiye gukorera mu rwanda ishyira ibiro byayo mu kiyovu mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali ari naho igikorera kugeza ubu imihango yo kwizihiza imyaka uyu muryango umaze ukorana n'u rwanda wabereye ku cyicaro cyayo mu kiyovu mu karere ka nyarugenge muri uwo muhango hanabereye ibikorwa byo kumurika amafoto anyuranye y'ibikorwa by'uwo muryango kuva ukandagije ikirenge mu rwanda muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda ubwo wari umaze kuhagira icyicaro aya mafoto agaragaza ibikorwa bitandukanye bya seyiseri birimo kwita ku mpunzi zariza nyacyonga hafi y'umujyi wa kigali mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ni impunzi ahanini zari zahunze ibice by'amakomine cyahoze ari perefegitura ya byumba byari byigaruriwe n'ingabo za fpr inkotanyi mu ntambara zari zagabye ku rwanda kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda seyiseri igaragaza ko nubwo byari bigoye gukora mu gihe cy'intambara na jenoside itangiye muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane uyu muryango wishimira ko itigeze ihagarika ibikorwa byayo byo gutabara abari mu bibazo ifatanije n'abakorerabushake ba croix rouge y'u rwanda ni amahoro julien umunyamategeko wa seyiseri ushinzwe n'itumanaho yabibwiye ijwi rya amerika umushefu wa delegasiyo twari dufite philippe gaya muri buze kumubona mu mafoto afata umwanzuro ukomeye cyane wo gusigara kugira ngo abashe gutanga ubufasha bw'ibanze ntabwo twavuga ko ari bwose yatanze ariko ubufasha bw'ibanze byari bikomeye harimo amateka akomeye asharira aho abantu babuze ubuzima bwabo abantu babuze batatanye n'ababo aho abantu babuze ingingo zabo aho abantu babuze icyo kurya bakabura amazi meza bakabura byose twari dufite kirinike hano hafi n'iyo ofisi yacu mubona irimo abasipesiyalisite bashinzwe kubaga gutoragura abantu bari mu nzira babuze amaboko bakabazana bakajya muri kirinike mwabibonye mu mafoto ukabafasha kugira ngo babashe kubona serivisi z'ibanze kugeza ubu seyiseri itangaza ko yishimira ko hari umubare utari muto w'abanyarwanda yafashije mu gihe cya jenoside bakaba barabashije gusubirana ubuzima madamu hitimana esperance ni umwe mu bahungiye ku cyicaro cy'umuryango wa croix rouge mpuzamahanga mu kiyovu mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane naje kwisanga ndi muri muri kwahushwa nari nakomeretse twari dutuye mu biryogo mu rugo twari batanu twari twakomeretse nibo bafashije baramvura bitangira gukira neza umenye iyo abantu babona bahuraga n'abantu bafite ibikomere batemwe bagize gute babajyanaga nko kuri mu muhanda peresibare nubwo benshi wasangaga ari abantu burya batemwe bagize ibibazo byo gutotezwa muri iki gihe ibikorwa by'uyu muryango bisigaye cyane muri gahunda yo guhuza abana baburanye n'imiryango yabo sese ivuga ko guhera muri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane abana bagera ku bihumbi makumyabiri bahujwe n'imiryango yabo kamana uziyeri ashinzwe ishami ryo guhuza ababuranye n'ababo kugeza n'ubu hari abakitugana hano kuri seyiseri identification ibigoye cyane ariko hari ibimenyetso umuntu ashobora kuvuga ati yari afite inkovu ku mutima nangwa se yari afite indegeya akandi gatoki kiyongera ku ntoki ze biradufasha nabyo cyane demande z'abantu bagishakisha abana babo turazifite nyinshi ubu dufite ibihumbi bibiri magana ane na mirongo itatu na zirindwi ababyeyi bashakisha abana babo uyu muryango utangaza ko usibye ibikorwa byo guhuza ababuranye n'imiryango yabo bigisha amategeko yubahirizwa mu gihe cy'intambara muri byo harimo kwigisha abasirikare n'abapolisi bajya mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu binyuranye bya afurika ambasaderi guillaume kavaruganda umuyobozi mukuru ushinzwe uburayi amerika n'imiryango mpuzamahanga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu rwanda niwe wari uhagarariye leta muri uyu muhango kavaruganda yashimye uruhare rwa seyiseri mu bikorwa binyuranye yakoze mu rwanda uyu muyobozi ashimangira cyane ko bazirikana ibikorwa by'ubutabazi cyane cyane mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane imiryango myinshi mpuzamahanga yanenzwe kuba yaravuye mu gihugu mu gihe cy'intambara na jenoside byabaye mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika tujye mu burundi hashize imyaka cumi n'irindwi leta itangiye umugambi wo kuvura ku buntu abana batarageza ku myaka itanu y'amavuko n'ababyeyi bibaruka abivuza se bakirwa bate imiti bayihabwa bate ni inkuru mwateguriwe n'ijwi rya amerika yifashishije inshuti zayo mu ntara za cankuzo na ruyigi mu burundi nyine murayigezwaho na desire hatungimana ukorera i kigali mu rwanda muri komine mishiha y'intara ya cankuzo abanyagihugu baho bavuga ko bashima umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu ariko abayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko bafise ingorane nyinshi muri icyo gisata c'amagara y'abantu izo nazo zituma uwo mugambi wa leta wo kuvuza abana bato bato ku buntu utagenda neza urumva ugiye kuvuza ugaca usanga nk'imiti wasabye ugaca usanga ntayihari bagaca bakurungika muri farumasi uca usanga ari nk'imiti y'inzoka iyo kenshi ntikunda nko kuboneka cyane irya y'inzoka na rujya rugo usanga rugumuka nko mu nda ugashobora gusanga irya miti itaboneka wumva ikibazo dufise ni uko ataburiro rikuru dufise ngaha n'abaganga urabona nk'iryo buriro rishasha ryo ngaho muri remera abaganga mu bisanzwe ni bakeya mu ntwaro muri komine mishiha baremeza ibishikirizwa n'abo barongoye pascal niragira umunyamabanga ntayegayeza wa musitanteri w'iyo komine agahumuriza abanyagihugu ko hari biriko birakorwa kugira izo ngorane zishobora kugabanuka vuba turagendeye amavuriro nka yose ari muri komine mishiha ikibazo nyamukuru bagiye badushikiriza ni ikibazo kijanye n'abaforoma abaforoma usanga ari bakenya ku bari bategekanijwe bigaca byunyuka n'ukuntu udafise ibitaro e, hariho ubukene bw'abaganga none rero twebwe komine mishiha guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu twari twatanguye kwiyubakira ibitaro by'akarorero co kimwe n'abanyamishiha abanyabutezi kandi ntibaronka imiti ku buntu iyo bagiye kuvuza abana ku mavuriro atandukanye ya leta hariho igihe rero kwa muganga batubwira yuko imiti yakenye atubwira ngo tuze kuyigurira ku maforomasiyo ndetse no mu bitaro bakubwira ati genda uze kwiyonderera umuti aca usanga nawe uri umuntu mutoyi ufise karya ry'akarata ya kamu uyifise byahora bitworohera ko urose kabu ko watutanga amafaranga makeyi cyane kugira ngo umuntu yivuze ibishikirizwa kandi n'abanyabutezi ko bitaborohera kwiyunguruza kubera ububi bw'amabarabara biremezwa na christine bwongeye icegera c'urongoye ivuriro ryo kwisumo muri komine butezi uwo mupfasoni akavuga ko n'ubukene bw'igitoro co gushira mu modokari rusehaba niha buri mu bihanze abakenera kwivuza muri ako karere district sanitaire tuvuge ya butetsi ifite amavuriro menshi kandi ahantu habi amabarabara puremane ni mabi rwose rero kandi kubera ambiranse ari imwe n'ubusaza irashaje urashobora guhamagara ambiranse baca bakubwira ngo yagiye mugege ari urujyanse wumva bica bigorana hama iyindi ngorane ihari kandi ikomeye ni iy'igitoro urashobora guterefona ngo baze gutora umurwayi baca bakubwira ngo nta bitoro biriho mu ishyirahamwe riharanira agateka k'abarwayi semabu naho nyene baremeza ko ishyirwa mu ngiro ry'ingingo ya leta yo kuvuza abana batararenza imyaka itanu ku buntu yagiye irahura n'ibibazo mu mihinga itandukanye y'igihugu sylvain habanabakize avugira semabu agasaba leta ibicishije ku bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida gutorera umuti ico kibazo ni ingorane rero aho dusaba leta twe muri semabu ko hoba ingingo mperekeza leta ikama yitwararitse tikime twita mu gifaransa le medicaments essentiels ntigera ibura mu masitoke ya farumasi z'ayo mavuriro canke bitagenze uko leta ikaraba ikuntu ikora n'amafarumasi prive kugira ngo umuvyeyi bandikiye imiti y'umwana wiwe aca agenda ku mafarumasi y'abikora utwabo maze baze badekarare amafaranga hama leta ibasubize umugambi wa leta wo kuvuza abana batarenze imyaka itanu n'abavyeyi bibaruka ku buntu ku rwego rw'igihugu watanguye kuja mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu watangujwe n'uwahoze arongoye igihugu petero nkurunziza mu ijambo ryiwe ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yinjira mu banga yo kurongora igihugu
desire hatungimana urakoze tugume mu burundi abacuruzi bato bato b'imakamba bari bamaze kunezerwa n'uko leta ifashe icyemezo cyo kugurisha amafaranga y'agaciro mu mabanki ishiringi bakoresha mu kurangura muri tanzania ryari ryaraguye ariko ntibyamaze igihe muri iyi minsi hari n'aho babura ababavunjira ibikorwa bigahagarara cyangwa se bigatuma ibiciro by'ibyo barangura bizamuka ibyo barangura muri tanzania nyine ni inkuru y'ijwi ry'amerika nayo mwateguriwe twifashishije abanywanyi b'ijwi ry'amerika mu burundi murayigezwaho na thierry ndayishimiye nawe ukorera i kigali mu rwanda bamwe mu badandaza bato bato bo mu ntara y'amakamba barangurira mu gihugu ca tanzania ibirato impuzu zimwe zimwe ibifungurwa inka imikeke n'indagara kugira ngo bashobore kurangura bavunja amafaranga y'amarundi mu mashiringi y'itanzania uku kuyavunja bigakorwa n'abantu kandi ntibikurikize agaciro k'amahera ufatiye ku banki nkuru z'ivyo bihugu bisunga ahanini ukugene idolari riba rivunjwa nko mu gihe ifaranga ry'uburundi riba rivunjwa kugurwa rimwe n'ibice mirongo ibiri na bibiri by'amashiringi mu banki nkuru y'igihugu ku masoko atazwi n'amategeko usanga rigeze kuri rimwe n'ibice mirongo umunani na bitanu canke arenga imbere y'uko banki nkuru ya repubulika y'u burundi ishira ku isoko amafaranga y'agaciro kugira ngo uronke amashiringi ijana y'amatanzaniya watanga hafi amajana abiri y'amarundi iyo ngingo ifashwe abarangurira muri tanzaniya bariruhukije nyanduye erike adandaza imatera arangurira itanzaniya ishiringi idufashe hajyaho leta avugiye byari byakorotse riva ku ijana na mirongo umunani n'icyenda rija ku ijana na mirongo itandatu aho twaranezerewe cyane kandi natwe twaroroherwa cyane mugabo haheze akanya gatoya twagiye twumva yuko ishiringi rivuye ku ijana na mirongo itandatu rigiye ku ijana na mirongo umunani uyu mukenyezi rukundo adandaza indagara mu isoko imakamba nawe agira ati ubu buryo bwo kuvunja biratwiciye urudandaza twebwe ntibitworohera kubera iby'agaciro yego leta yaravuze yuko ibiciro byururukijwe mugabo abatuvunjira siko bimeze umenga urushinge barugize nk'urucuruzwa kumva bishakiye abavunja bitwaza idolari mu kuduza igiciro c'ishiringi uno munsi uvunje ijana na mirongo itandatu ejo kuyonjana na mirongo irindwi ubwiye ugarutse hamwe uvuga ati nge mvunjure amahera nasigaranye kugira ndonke ngene ndiha oberi ndihe no mu nzira usanga wuciye uvunja hejuru gusumba yajya wanze wowe ugarutse baguha makeyi rero twasaba leta no kuri tworohereza idufashe ivyerekeye vyo kuvunja ituronderera ahantu hamenywa n'amategeko nk'uko tumenya igiciro gihagaze uku kandi bivuye ku mpamvu y'amadolari apana kuva ku mpamvu y'aba- y'abavunjayi bakora ku nyungu zabo uko kuzimba kw'amashiringi bituma n'ibidandazwa bizimba bigatuma bataronka abaguzi ikiro c'indagara coguzwe ibihumbi mirongo ibiri canke mirongo itatu ubu gica kigurwa ibihumbi mirongo itanu n'imfasha yotamu ati ntitucunguka abenegihugu nta mahera usanga menshi bafise iyo ubizanye bizimye ukabishyira ku giciro kinini ntibagushorera kuko nta mafaranga baba bafise abo badandaza basaba ko bokoroherezwa cane cane mu kuvunja amashiringi yoraba umuntu wayo hanyuma ikugurura nka biro nk'ahantu hari isoko eh, dukunda kubanguriramwo avunja ayo mashiri kugira ngo tugiye kurondera iryo turondera tuje tuzironka tworohewe Jacob Karisa arongoye ishirahamwe ry'abadandaza bo mu ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko aremeza ko abadandaza bahomba mu gihe baba bariko baravunja muri ubwo buryo ugiye guhinduza ifaranga katubwira iry'i Burundi ukarishyira mu Tanzania umudandaza atakaza icumi ku ijana ya valere y'iryo faranga twakoze estimasiyo dusanga dutakaza hafi miliyari zigera muri eshanu muri rusange kubera ko kugenda ugahinduza amafaranga y'u Burundi ukayashyira mu matanzaniya yawe nangwa gufata amatanzaniya ukayashyira mu marundi icyo gihe umudandaza aba atakaza kubera ko umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe mu ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko watevye hari iyindi nzira bariko bariga ariko uretse n'ibyo hari iyindi yindi porogaramu ya banki ya afurika yo bita afurexim bank ari banki ishinzwe importation exportation niba ah, ujyanye produit zivuye i burundi ukazijyana i bugande ko bakwishyura mu marundi nangwa se waba ujyanye ikintu gikuye i bugande ukakijyana i burundi wakwishyurwa mu magande kugira ngo bagabanye icyo gihombo byari biteganijwe ko gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko bitangura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko ntibyashobotse nubwo abarongoye ibyo bihugu bari bihaye ihangiro ryo kubishira mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane Jacob Karisa we ati urabye intambwe umwiteguro ugeze ko no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu hazoshika uwo mugambi utaraja mu ngiro ariko abo mu ishirahamwe ry'abadandaza babandanya basaba abegwa n'ico kibazo gukora vuba na bwangu kugira ngo ifaranga rimwe mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko ritangure gukora abadandaza babone kwiruhutsa urwo ruhombo bamamwo ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
samputu jean paul urakoze nawe thierry ndayishimiye ni uko urakenuye kuri uyu wa gatanu senegal yari yiteguye umunsi wa kabiri w'imidugararo nyuma y'uko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi usman sonko akatiwe n'urukiko gufungwa imyaka ibiri eugene mukankusi aratubwira uko byari bimeze ejo kuwa kane abantu icyenda biciwe mu bushyamirane hagati y'igipolisi gishinzwe umukwabu n'abashyigikiye sonko byari nyuma y'uko uyu wifuza kuziyamamariza umwanya wa perezida ahanishijwe igifungo cy'imyaka ibiri bitewe no gushuka urubyiruko ni umwanzuro w'urukiko watumye hibazwa niba hari amahirwe afite yo kuba yakwiyamamariza kuba perezida mu mwaka utaha abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bavuze ko ari politiki ibyihishe inyuma kaminuza ya sheikh anta diop mumurwa mukuru dakar yabaye indiri y'urugomo abari mu myigaragambyo bavaga mu modoka zo mu bwoko bwa bisi batera amabuye abapolisi bashinzwe umukwabo polisi yasubije irasa ibyuka biryana mu maso mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu ingabo zishinzwe umutekano zazengurukaga imihanda ya dakar ituje imihanda yarimo imipira y'imodoka yatwitswe amabuye n'ibimene by'ibirahuri hari n'amazu ndetse n'amaduka byangiritse abanyeshuri benshi bakuwe kuri kaminuza na za bisi batwaye utwabo umukwabu w'ejo kuwa kane niwo waherukaga mu mikwabu imaze amezi yatejwe n'urubanza rwa sonko muri senegali ni igihugu cyakunze gufatwa nka kimwe mu bifite demokarasi ihamye mu burengerazuba bwa afurika ariko hari impungenge ko perezida makisari azagerageza kurenza manda ebyiri ziteganijwe akazongera kwiyamamaza mu matora yo mu kwezi kwa kabiri makisari ntabwo yari yabyemeza cyangwa ngo abihakane
tukiri kuri iki kibazo cyo muri senegal mugenzi wacu fideli niyongabo yavuganye na professeur jean marie ntahimpera yigisha itangazamakuru muri kaminuza yitwa université catholique de l'afrique de l'ouest ibamako umurwa mukuru wa mali professeur ntahimpera aratangira avuga uko abona iyi myivumbagatanya yo muri senegal iyo myiyerekano ni ikintu giteye ubwoba kubera senegali cyari kizi ko ari igihugu kiri cyifashe neza muri afurika y'uburengero kiri sitabule ibindi bihugu byo muri afurika y'uburengero byinshi biri mu ngwano birimo abaterorisite imigwi y'iterabwoba ariko muri senegali ibyo bintu nta bihari mugabo urabona yuko ikintu bituma muri senegali haza akaguma ibintu by'akaguma ni ibintu by'amatora ariko ntibitangaje kubera muri senegali si ibya mbere si ibya mbere ibintu by'akaguma bibaye uraribuka ko abantu babibonye mu bihumbi bibiri na cumi na kane igihe perezida hari ubu yaja ku butegetsi naho nyene ibintu vy'akagoma vyarabaye hari umugihugu yitwa abdulayi wade atashaka kuva ku butegetsi yegeye itozo kugira atatu kugira ngo agome ku butegetsi ariko abanyagihugu baragira ati ntibikunda baca baraja mu mabarabara baravyiyamiriza baramukura bakeje mu matora tuvuga ko arivyo biriko birasubira aho uwamusubiriye nawe naho yari yemeye abanyagihugu kuko azotwara manda imwe yaratwaye zibiri mugabo bakaba bibaza yuko ashobora gutwara igira gatatu nivyo bintu vyoba bituma abantu bikeka yuko gucira imanza vy'ama bita Osman Songo atambwa rimwe na leta byo ari intumbero y'umuperezida ariho ubu yitwa Makisari kugira ngo akure abantu bashaka kumutsinda amatora ntibabemerere guhigana mwamwibaza ko demokarasi iriko iranyerera isubira inyuma muri senegal ko igihugu cari kizwi ko gifise umutekano mu vya politike na demokarasi muri ako karere mwariko muravuga karangwa n'umutekano muke yoba iriko irasubira inyuma demokarasi nihe ngaruka bishobora kugira muri senegal no mu karere kose ego jewe nibaza yuko ari ikintu cyerekana yuko naho senegal bisanzwe uzi yuko ari igihugu kirangwa n'intwaro rusange nko abantu babivuga ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri afurika cyangwa hantu imbere n'iyo demokarasi yo muri senegal irimo agahaze irimo agahaze kubera igikokono igihe cyose hari amatora hama haba ibintu by'amaviyoranse ibintu by'imigumuko abantu bagapfa abantu bakicwa ikintu cyerekana yuko na senegali itarakira neza icyo byerekana ni uko ibihugu byo mu karere bitaba bikironka uwo birabirako mu bintu by'intwaro rusange nkuko nari nari nabivuze ibindi bihugu byinshi biri mu kajagari kajyanye n'ibintu by'imigwi y'iterabwoba ariko na senegali bikerekana yuko iyo hageze amatora abantu bagaca bicana nabyo nyene byerekana yuko nacyo nyene gishaka kwandukirwa kubera hamwe abantu byaba biri mu mitwe y'abantu benshi yuko ubutegetsi buhari budashaka kwemera yuko hari umuntu avuga rumwe na leta yitoza biba bisigura yuko abo batavuga rumwe na leta nabo bashobora gucisha mu ngimba nkuko biri mu bindi bihugu byose igihe igihugu abantu atamatora meza atunganywa kenshi haca haba ibintu bya violence ugasanga abantu bafata inkoho bakagira nivyo navyo nyene bishobora kuba muri senegal ugaca usanga akarere ko muri afurika y'uburengero na senegal irashobora kujamwo mu bihugu bifashe neza mu mutekano muri make ntaravuga ko azokwitoza ntaremeza ko azokwitoza canke atazokwitoza ibwirizwa nshingiro ryo rivuga iki ku bijanye n'ibiringo umukuru w'igihugu ashobora kugira muri senegal muri make ikibazo kiragoye kubera abatavuga rumwe na leta bavuga yuko atabyemerewe kurondera manda ya gatatu leta nayo misanzwe bavuga yuko ubungane bushobora kuba bwaramaze kuvuga muri ico kibazo yuko wewe arekuriwe kwitoza ivyo bishasha kenshi birashika urabuka ko no mu gihugu c'uburundi iwacu ariko byagenze nko mu bihumbi bibiri na cumi n'atanu aho abantu batavuga rumwe na leta bavuga ati umukuru w'igihugu ntarekuriwe kwitoza mu kiringo ca gatatu kandi hariho sentare yoyo ivuga yuko yoba yararekuriwe kwitoza ibintu nk'ivyo kenshi birashika yuko ingingo ifashwe n'inzego zimwe zimwe z'ubucamanza bacamanza abantu bakwiyumvira yuko bafashwe kubera abo bacamanza usanga bashirwaho na leta bakorera uri ku butegetsi ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze murakoze cyane
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho amakuru ya siporo n'imikino tubararikiye iki mu mpera z'iki cyumweru apr fc na rayon sport nibo bazakina umukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru jean claude munyandinda ejo kuwa gatandatu kuri stade huye butare mu ntara y'amajyepfo hateganyijwe umukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru uyu mukino uzahuza amakipe abiri y'ibihangange mu rwanda ariyo rayon sport na aprfc uzatangira isaa cyenda zuzuye ku gicamunsi ikipe ya aprfc igiye gukina uyu mukino ifite morale ikesha kuba yaregukanye igikombe cya shampiyona mu mpera z'icyumweru gishize iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda imaze iminsi ibiri mu mujyi wa butare mu rwego rwo kwimenyereza ikibuga cya stade huye ku ruhande rwa rayon sport bamwe mu bakinnyi bayo bari banze kwitabira imyiteguro y'uyu mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro kubera ko bari bamaze amezi abiri badahembwa ariko kera kabaye bemeye gusanga bagenzi babo mu mwiherero wa nyuma uyu mukino wa finale hagati y'amakipe abiri y'abakeba uzasifurwa n'abasifuzi basanzwe bazwiho ubunyangamugayo ari bo claude ishimwe justin karangwa na desire bamporiki mbere y'uyu mukino wa aprfc na rayon sport hazabanza kuba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ukazahuza ikipe ya mukura victory sport na kiyovu sport guhera isaa sita yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse gusa ko umuryango mpuzamahanga utabara imbabare csr wijije uyu munsi imyaka mirongo itandatu umaze ukorera mu rwanda ukaba rero wishimira ko utatereranye abanyar- utatereranye abanyarwanda mu gihe cy'intambara kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda no mu gihe cya jenoside mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ndabashimiye cyane rwose kandi mbararikira nyine gukomeza kuryoherwa na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugira umugoroba mwiza na wikendi nziza murakarama